muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwiriwe ni thomas kamirindi ugiye kubagezaho aya makuru nk'uko mubizi ijwi rya amerika ni kuri interineti wazi itatu akadomo voa radiyo yacu akadomo com ku maradiyo yanyu ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri fm mu burundi abari kubafata aba bana uyu munsi bariko bisunga itegeko ritarategwa ko igikumwe n'umukuru w'igihugu binurwa kine pazankoro promulge ntiriba riraba itegeko ni ukuvuga ubu itegeko dutegerezwa kwisunga ni iryo mu bihumbi bibiri n'icenda muri iryo tegeko gusegereza ntikiraba icaha uyu ni jacques nshimirimana uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'umwana mu burundi aragaye igikorwa cyo guta muri yombi abana bo mu mihanda amakuru kandi ni magenda mu kirundo kwihangira imirimo igitega ndetse na kudeta muri zimbabwe kudeta muri zimbabwe nk'uko maze kubabwira perezida mugabe n'umuryango we bafungiye iwabo mu rugo abasirikari bafashe ubutegetsi mugenzi wacu eugene mukankusi arakurikira inkuru ishyaka riri ku butegetsi muri zimbabwe ryashyize ku mbuga nkoranyambaga ko perezida robert mugabe n'umuryango we ejo kuwa kabiri nijoro bafungiwe iwabo mu rugo mu gikomeje kuboneka nk'uburyo bwo kugerageza gukura perezida umaze igihe kirekire ku butegetsi ishyaka za nupf ryagize riti kuva mu ijoro ryakeye umuryango wa perezida ufungiye mu rugo ariko bameze neza ku bw'itegeko nshinga no ku bw'umutekano w'igihugu ibi byari bikenewe iri shyaka ryakomeje rigira riti yaba zimbabwe yaba zanu pf nta na kimwe kiri icya mugabe n'umugore we uyu munsi dutangiye icyiciro gishya kandi kamarade manangwaga azadufasha kugira zimbabwe irushijeho kuba nziza ibyo byaje byiyongera ku itangazo ry'igisirikare ryo kuri uyu wa gatatu mu gitondo cya kare ryashyizwe ahagaragara nyuma y'uko ingabo zifashe televiziyo ya leta rivuga ko ingabo zitafashe ubutegetsi kandi ko mugabe n'umuryango we babatekanye cyakora rero abantu bakomeje guhangayika mu murwa mukuru wa zimbabwe imbere no hanze y'igihugu hibazwa amaherezo y'umukambwe perezida ufite imyaka mirongo cyenda n'itatu y'amavuko perezida afurika y'epfo jacob zuma mu bubasha bwe nk'umuyobozi w'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya afurika arimo kohereza intumwa muri zimbabwe no muri angola bitewe n'ibyabaye muri zimbabwe perezida zuma arimo kohereza muri zimbabwe minisitiri w'ingabo na basekombata bahoze mu gisirikare madame nosiviwe mapisa nkakura na minisitiri w'umutekano w'igihugu adve bongani bongo kugira ngo bajye kubonana na perezida robert mugabe na minisitiri w'ingabo wa zimbabwe perezida zuma rero yavuganye na perezida robert mugabe wamubwiye ko adashobora kuva mu rugo rwe cyakora ko ameze neza afurika y'epfo ikaba irimo no kuvugana n'ingabo za zimbabwe
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika ni mu burundi polisi y'igihugu imaze iminsi isakuma abana bo mu muhanda mu minsi umunani yonyine bamaze gufunga abana mirongo itandatu na bane eloje wirika neza araduha ibindi bisobanuro abo bana bafashwe bafite imyaka iri hagati y'itandatu na cumi n'indwi bose bafatiwe mu gisagara ca bujumbura bajanwa gufungirwa muri komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru bujumbura nyene mirongo itanu na bane bafashwe mu ndwi heze cumi nabo bahagaritswe kuri uyu wa kabiri mu kubafata igipolisi cishimikiza itegeko rishasha ryemejwe n'inama nshingamateka y'u burundi kuwa mirongo itatu ukwezi kw'icumi uyu mwaka umushikiranganji w'ubutungane me laurentine kanyana niwe yarisiguye uwo muntu wese azogenda kwicara mw'ibarabara umwe bazana abana mw'ibarabara abana baja mw'ibarabara bose bazohora bafatwa hama bacirwe imanza babajane babafunge canke babahe ikindi gihano kizoba gitegekanijwe ariko citwa icaha kwitwa icaha n'amashirahamwe hanya hagati y'akabana arabizi gusa asanga hari agahaze jacques nshimirimana umukuru wa fenadeb ikibabaje nuko abari kubafata aba bana uyu munsi bariko bisunga itegeko ritarategwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu binurwa kine pas encore promulgué ntiriba riraba itegeko ni ukuvuga ubu itegeko dutegerezwa kwisunga ni iryo mu bihumbi bibiri n'icenda muri iryo tegeko gusegereza ntikiraba icaha rero aho o bari banakwiye no gutenyenya kugira ngo iryo tegeko ribanze ritegeko igikumu n'umukuru w'igihugu kandi naho ryoba ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu iryo tegeko ntiriza rihana abana bari munsi y'imyaka itegekanijwe n'amategeko ni ukuvuga abana bari munsi y'imyaka cumi n'itanu abo o ntibarabwa n'icaha ico ari co cose ngaha mu gihugu c'uburundi nshimirimana asaba ko gufata abana abana basegerereza bibangirwa hagashirwa mu ngiro ivy'amashirahamwe hani hagati y'akabana yumvikanye na leta ico kirangamisi kivuga yuko imbere yuko hakugwa abana mw'ibarabara abajejwe intwaro babanza gusigurirwa bose ibijanye n'uwo mugambi wa leta y'u Burundi wo gukura abana mu mabarabara ico gikorwa carabaye haheze ukwezi kumwe mu gihugu cose abajejwe intwaro babura amatari ba musitanteri abajejwe amashirahamwe abajejwe amadini barasiguriwe ibijanye n'uwo mugambi igikorwa ca kabiri categerezwa kuba ico gutegura ibibanza vyo kwegeranirizamwo abo bana mu ntara zose ico gikorwa rero ntikiraba ivyo bigaca bituma abariko barabafata babura iyo babajana iyo babuze iyo babajana bakaca baja kubabika mu busho or umwana ntabikwa mu gasho kuko naho yoba ari umwana wo mw'ibarabara arafise uburenganzira ahabwa n'amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu kandi ubwo burenganzira bwiwe dutegerezwa kubwubahiriza ubwo burenganzira n'umukuru w'inama nshingamateka yifuza ko bushirwa imbere Pascal Nyabenda ni haba hari abasegerereza hari imvo hari igituma ni kuki hari abasegerereza ni kuki baguma bongerekana igituma kiriho ubwo rero naho azoba ibyo bihano ubwo nubundi ababijejwe no kuraba ku ruhande rw'ituma abo bantu bongerekana ubwo rero mw'iri tegeko ni ukuraba kugira ngo ntikuzobe gusa kuyora abantu kujana gufunga mugabo bamenye n'imvo zimwe muri izo inyase ntawe mbarira umuyobozi ajejwe igisata c'abana n'imiryango mu umushikiranganji bw'agati y'akazi na muntu arazisigura hariho abana baja mu barabara kugira ngo baronke ibibabeshaho abo birirwa mu barabara mugabo ku mugoroba bagataha mu miryango aho usanga kenshi ari abavyeyi canke abantu bo mu muryango babatumye kuja kurondera ubundi mu kugira kabiri ni abana twita rue refuge ni abana usanga mu miryango bitameze neza ugasanga rero umwana ahisemwo kuja mu barabara kuko abona yuko mu muryango ahari atabayeho neza atumva ko amerewe neza hanyuma hariho umugwi wa gatatu twavuga ko ari uw'abana bakuze nako tubita abakuze bo mu barabara kenshi usanga ari abantu batagira n'iyo baje bava batazi iyo bamuka bakaba bangaho mu barabara akabona ko umenga ubuzima n'ubusanzwe ari mu barabara mu Burundi abana bo mw'ibarabara bari mu ntara zose mugabo ku mugwa mukuru Bujumbura hagati na hagati mu ntara ya Gitega mu buraruko mu ntara ya Ngozi no mu manuko bushira uburengero mu Rumonge niho bagwiriye kurusha handi amatohoza yakozwe n'amashirahamwe bitaho yerekana kubu barenga ibihumbi bitandatu imiliyoni zirenga amajana atanu z'amafaranga y'amarundi nizo zikenewe kugira abana bo mw'ibarabara basubizwe mu miryango abatayifise nabo baronswe ibarera Eroje Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika ikigo obr gishinzwe imisoro n'amahoro mu burundi kiragaya amafaranga yinjira mu ntara ya kirundo kivuga ko ari make cyane kubera amagendo ni inkuru ya jean bosco ndarurinze
ikigo obr ntikishimira na gato umwimbu wavuye mu makori yatojwe mu ntara ya kirundo mu mubonano intumwa z'ico kigo zagiriraniye n'abajejwe intwaro abadandaza n'abatanga kori zashikirije uko ibintu vyifashe jean mvuyekure ajejwe kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi w'ikigo ober niwe atanga ibiharuro afatiye ku mezi icumi y'uno mwaka aha mu ntara ya kirundo amakori yatojwe hamwe yitwa taxe interieur canke taxe interne hashika eh, imiliyoni ijana na mirongo ibiri n'ine gusa mugabo arenga ko gatoya turabona kandi ko nk'amatagisi ku nyongeragaciro murayazi amwe bita tva yatanzwe muri iyi ntara arenga gusa gatoyi imiliyoni itandatu urumva rero yuko umwimbu utifashe neza rwose tugereranije n'amatagisi atozwa mu zindi ntara mu zindi ntara z'igihugu mvuye kure avuga ko abadandaza batanga itagisi ku nyongeragaciro bita teveya ari bake cyane baharuye igitigiri c'abadandaza bakorera mu ntara ya kirundo umuvugizi w'ikigo gitoza amakori obr aremeza ko abadandaza batari bake bo mu kirundo bagikorera mu rudandazwa rwa magendu umwe mu batanga kori yerekanye amakenga ko na bamwe mu bakozi ba obr bashobora kuba babigiramwo uruhara muri mwebwe obr nabaza ko mwitunganije mwese ku buryo nkumbura hatoba harimo n'abantu bimwe twita kompurisi muri izo ndwara ndetse ziba zicamo bitahari ibyo ari byiza bihari naho ibihano bo bafatira ni nk'ibi murakoze umwe mu ntumwa za obere yarungitswe kwigisha abatanga kori bo mu kirundo amategeko ajanye no gutanga ikori yavuze ko abakozi ba obere baronka ibihano iyo bafashwe mu ikosa uyu mudandaza we abona ko hari amafaranga atinjira mu kigega ca leta kubera ko obere itorohereza umudandaza muri vyose hariho n'amahera n'ubundi areka kwinjira mu kigega ca leta bivanye n'ikibazo ngomba mbaze kandi cama cagarutse tuburira, tuburira inyishu abadandaza ugasanga umuntu aricaranye umutahe kubera gutinya kandi ari gukora ako kazi iminsi yose twaba twabajije igiciro ahanini nk'utuntu dukura ngaha hafi nko muri tanzania umuntu akavuga ati ndafite umutahe w'umuriyoni umwe nujya kurangura muri tanzania nusagura ngahe kugira nze kudedwana ninataha icyo kintu twarakiburiye inyishu akarorero nk'aya maji akunda kuza muri forode ahura n'icyo kibazo ngaha uyu mucuruzi yifuza ko ibidandazwa vyiwe vyorihishwa amakori imbere y'uko aja kubikura hakurya nk'uko bikorwa ku miduga umwe mu ntumwa za obere yamusiguriye igituma bidashoboka ibidandazwa tubidedwanisha tubihaza amakori n'amatagisi tubisunze ubuguzi ariko muri burundi twamenye yuko abadandaza bahindura canke ntibazane amafagitire y'ukuri obere ihimiriza abanyakirundo gutanga amakuru ku bakora urudandazwa rwa magendu yibutsa ko agashyirukabute ka cumi ku ijana k'ivyafashwe gahabwa ubutanze amakuru mu ntara ya kirundo obere imenyesha ko abantu babiri gusa ari bamaze guhabwa ako gashyirukabute mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
tuve mu kirundo tujye mu gisagara cya gitega aho urubyiruko rwarangije amashuri ariko babura akazi bahisemo gukora amashyirahamwe bihangira imirimo urugero ni abashinze resitora yitwa galagisi fidel dantuwane nsabimana araduha inkuru urwo rwaruka rwahejeje amashuri ku byiciro bitandukanye ariko ntirugire amahirwe yo kubona akazi rumaze kubona ko guhanga amaso leta byarurambiye rwaciye rushinga ishyirahamwe ryo kwiteza imbere ni ishyirahamwe ritegura ibifungurwa ingenzi rikanazivuna akanyota mu buriro n'ubunywero bise galagisi muri karitsiye ya yoba mu gisagara ca gitega ku ibarabara ry'i bujumbura jorisi yakizimana aserukira urwo rwaruka aratubwira uko batanguye bwa mbere mu gutangura ishyirahamwe twaritanguye turi abantu nka babiri turatangura turakora utuntu tw'iwacu hama turaza turongereza n'abandi mu nyuma rero tumaze kuja hamwe neza tuca turegera hariho umugiraneza w'umupatiri aca aravuga ati nimurondere umugambi mukora hama namwe muzane uburyo mufise mwashoboye gushira hamwe nanje ndabe ko hari ico noterera gutyo tuca turagira ico twese twari dushoboye turashira hamwe hama nawe araterera tubona gutangura igikorwa nk'iki jorisi hakizimana arafite icana urundi rwaruka umujene w'ubu icya mbere na metero kumenya ni uko nta kazi leta igifise ko guha abantu baje amashuri twebwe rero twaragiye hamwe turabajene tuje hamwe twirondera akazi twebwe nyene tutarinze kugora leta nk'uko mubona twabigenjeje ni ukuvuga rero twe twabigize mu ntumbero yo kutajya kugora leta kuko nta n'akazi kahari murabona ko abajene bari mwibarabara ari benshi twe twashimye yuko twebwe ahubwo twokwirondera akazi mu nyuma ahubwo natwe tukazogatanga tugaha abandi nizigimana hanosiate umwigeme ari muri iryo shirahamwe aravuga akamaro ko kwiyunga mu mashirahamwe nk'ugwaruka iyo mugiye hamwe mugateranira ivyiyumviro birafise akamaro kuko uri nko muhira birababaje cane kuguma wicaye muhira taco uriko urakora muga nk'ubu unye twafashe ako kantu tukaba turi ahantu nyene habona biroroshe cane nubwo umuntu yokurangira akazi agusanga hahandi nyene mukoraniye uno mwigeme ati kuba mwishirahamwe birakinga ingeso mbi zifata bigeme uri mwako kantu k'agashirahamwe burikingira byinshi mu guri muhira ibigusa amazi nt'uburyo bije biva urubuhimbi ubumaraya byose biza bigukurikirana mugabo uri nk'ahantu nyine muba muri ahantu hamwe nyine mwize hamwe murashobora gutereranira ibyiyumviro mugahanurana ugaca usanga urahakuye indero nziza mugo uri muhira guma wiyumvira akazoza kawe nyine bizogenda icyo ugiye gufata ugaca wiranda hakiri kare ni nayo mpamvu uca usanga bamwe bamwe bagiye mu ngeso mbi eka n'abasore bishinze amarigara bibaviramo ibibazo bitandukanye nk'uko bivugwa na jorisi hakizimana akenshi iyo urugwaruka rw'imisore nagwo nyene rudafise ikintu ruriko rurakora naho uba warize iyo uri muhira ata kazi ufise usanga wagiye mu ngeso mbi urabona ko abajene benshi ubu bipfuza kuryoherwa bakivutsa kuryoherwa ata n'uburyo baba bafise ivyo nivyo usanga vyabateye ingorane mu nyuma ugasanga ba- batanguye ibintu vyo ku ubusuma ibintu vyo vyo kunywa amatabi ibintu vyo kunywa urumogi usanga ari vyo baciye batangura ibintu vy'amarigara ugasanga n'umutwe wabo n'ubwenge vyose vyahereye ngaho nyene bernard ndabahagamye umuhanuzi wa buramatari w'intara ya gitega ajejwe ibibazo vy'imibano inkino n'imico kama arashimira urwo rwaruka rwiyungunganije agatera akamo n'urundi rwaruka rutagira akazi kwisunga iyo ngendo nibyo tumaze iminsi twigisha urwaruka kubera twahimiriza kujya mu mashyirahamwe bakemererwa ku rwego rwa komine cyangwa rw'intara eka mbere nabo bikunze bakagira bakemererwa ku rwego rw'igihugu komine nayo igacira kibafasha tubasaba yuko ibyo biga mu ishuri baza bariyumvira n'ukuntu babishyira mu bikorwa bakabikoresha iyo bashyitse mu mihana iwabo atarindiriye yuko azakora ibyo leta imuhaye leta kuba yamufashije mu kungura ubumenyi ubwo bumenyi yarose agaca arondera ingene aza kubukoresha mu kwiteza imbere habaye uwo muhanuzi wa buramatari wa gitega avuga ko atacigwa kirakorwa co kumenya ibiharuro vy'ukuri vy'urwaruka rwarangije amashuri rukabura akazi ariko yemeza ko ivyo biharuro bitera biduga uko amashuri agenda araramura igitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ubuvuzi noneho gakondo mu burundi amashyirahamwe y'abavuzi ba gihanga yemewe na leta muri yo harimo iryitwa inshuti ya bose umukuru w'iki kigo onesifo nshimirimana arasobanura uburyo bagitangiye byari mu kiganiro muri isanga cyo mu kanya na mugenzi wacu fidel niyongabo icyatumye kituzamwo eh, ni ukubera yuko hari indwara nyinshi zitagikira Eh, iyo bakoresha imiti kizungu ariko bakoresha ibiti n'ibyatsi cyangwa ingaburo eh, umuntu atakira Eh, ikindi nacyo ni uko usanga kenshi muri kino gihe eh, imiti y'ikizungu irazimvye cyane na cyane cyane mu gihugu cy'u burundi Eh, bigas- iyo umuntu yakoresheje imiti kama ugasanga akoresha uburyo bu- butoya urakoze iyi ndwara mwavuze mu- mushobora kuvura n'izihe turavura indwara diyabete n'ingaruka zayo tukavura gute iperitansiyo amahepatite y'ubwoko bwose indwara z'igitigu eh, tukavura amaso y'ubwoko bwose amasigo amasima n'amasinezite n'amabronshite tukavura imigongo tukavura amakonyera n'indwara zifatira mu mavi eh, turavura amakanseri hamwe n'ibibyimba bikunda gufata abantu benshi cyane Tura- turavura kandi kumeneka umutwe bidahera abantu bamana umutwe tukamuvura hanyuma eh, ibyo kumeneka umutwe bikahera ntayamara afata imiti eh, yo kwama eh, yo guhumuza umutwe wiwe Eh, turatanga kandi n'ingaburo z'abakenyezi bibungenze eh, canke izindi ngaburo zirimo za kalisiyumu za magnesiumu Eh, ingaburo zituma kumbure abubatse iyo bageze kurangwa amabanga y'abubatse bitagorana canke banezerwa ku rugero rwiza Eh, n'izindi ndwara rero kumbure eh, turashobora kumugura n'ubundi bumuga nk'aba- nk'abana bavuka bafite amagufa ameze nk'adakomeye turabaha ingaburo hanyuma eh, bakame- bakamera neza n'izihe ndwara mu- mutavura Amba- indwara twe nk'ubu tutavura ni ni sida sida ntayo tuvura Eh, na malariya ntituyivura cyane kubera umuti dusanga bigorana kugira ngo u- bawufate urabagora gufata mugabo ubushoboye kuwufata uramukiza kandi ikindi kubera malariya yuko hari igihe umuntu afatwa adahwa cyane umva umuti wacu nayo kubera iba ari- ari ibyatsi dahinguye biragorana ko aca anywa uwo muti eh, mu gihe adahwa bisaba ko bamutera ishinge icyo gihe bica bitugora nyine tumuvura nk'abaje babitura bakabasigurira ibibazo bafise mumenya gute indwara y'ukuri bafise Eh, twe turasaba ibipimo byo kwa muganga rimwe na rimwe eh, kandi twebwe dukunda kuronka abantu baba barasinzikaye baba kandi bagendana indwara igihe kirekire usanga bafite ibipimo byinshi baba babipimishije eh, ku bitaro bitandukanye icyo gihe rero turaba ivyo bipimo baba bafise hanyuma tukabumviriza n'ibimenyetso bafite mu mubiri wa- mu mubiri wabo icyo gihe rero niho tuza kubaha imiti twisunze ibimenyetso n'ibipimo baba basuzaniye ndibaza ko atari ico kigo conyene kihari canke ishirahamwe rikoresha iyo miti kama nikihe nakahe karusho mufise ku yandi mashirahamwe yoba ariho akoresha iyo miti twebwe akarusho dufise eh, ngira ngo gatangwa n'abashinga intahe aba barahakiriye eh, kuko ni- niho umuntu ashobora kumenya u- uwusumbya uwundi mu kuvura Eh, ikindi nacyo twebwe ni uko twakira eh, umuntu twisunze na cyane cyane ibipimo byo kwa muganga nibyo twisunga yego murakoze Eh, kuba abaridoga ngo benshi abakoresha iyo miti kama bavuga ko badahabwa icubahiro gi- gihagije nk'ico abaganga b'ikizungu bahabwa Eh, kuba leta yarabashizeho iryo tegeko ritegekanya eh, ikoreshwa ry'iyo miti byarabahaye inguvu n'icubahiro Eh, byaduhaye inyunguvu n'icyubahiro kandi tuboneyeho no gushimira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa petero nkurunziza kuko yabaye uwa mbere yemeye gushyira ko umukono kuri iri tegeko kuko abamwibanjirije imbere bo batanabyerekwa Eh, ubwo rero bigaragara ko akunda igihugu n'abenegihugu tukaba tumushimira cyane kandi iri tegeko rero rikaba riryo eh, ryaduhaye ahubwo si icyubahiro gusa ahubwo gushobora gukora kuko ubundi imbere y'uko iteko riboneka naho washobora kuvura umuntu agakira ahubwo icyo gihe baragufata bakagufunga cyangwa bagaturira imiti waba wakoze rero ubwo urumva ko ari igikorwa cyiza twoshima intambwe nk'uburundi umaze gutera mu byo kuvuza imiti kama icyo basabye gusa ni uko ababitura baza kwivuza no kurondera ko mubafasha mukoresheje iyo miti basabwa kuguma baja kwipimisha ku baganga b'ikizungu icyo ni cyo turagishima kuko twebwe mu miti y'ikirundi ntabwo dufite ibipimo kuko eh, rero kugira ngo uvure umuntu neza birasaba kumenya indwara arwaye kandi hari n'igihe bisaba kumukurikirana ukoresheje ibipimo Eh, umva nk'akarori nka diyabete twe mu kumuvura tubanza kumwumviriza hama tukamupima tumaze kubona ibipimo ariko eh, ico gihe ntiduca tumukora ku miti y'ikizungu kubera twe mu kuvura diyabete twubaka umubiri wose tukubaka ibihimba biba byara- byarononekaye bigatuma agwara diyabete Eh, ico gihe rero kubera uri kuramuha imiti bya bihimba bitaba biri- biriyubaka abandanya afatana na ya miti y'ikizungu rero ikizakwereka ko yogabanya iyo miti y'ikizungu ni uko ibipimo biba byagabanutse bika- bikamanuka bikajya ku rugero ubona ko ari byiza icyo gihe uca umwereka ingene agabanya imiti y'ikizungu buhoro buhoro hanyuma umuntu rero eh, bikoroha ko akira nicyo gituma rero ibipimo by'ikizungu bikenewe eh, na cyane cyane yuko n'iri tegeko eh, riza risaba ko ubuvuzi bw'imiti y'ikizungu n'ubw'ikirundi byokorana eh, kugira ngo bishobore kurandurana n'imizi indwara zihanze abantu Eh, mu- mumenya gute iyi- iyo miti y'ikirundi indwara kanaka ishobora kuvura mumenya gute umuti kanaka ivyatsi kanaka eh, canke imizi ari nk'imizi y'ibiti canke ibindi mukoresha mubimenya gute ko ivyo bivura indwara kanaka abo twe twarabyize turafise ingene tumenya ubwa mbere indwara indwara turazizi ingene zifata eh, nubwo umuntu ataba arafata igipimo atubwiye ibimenyetso turakeka indwara rero igi- igipimo kiza kudufasha kumenya neza ahubwo indwara tudakekeranije Eh, nayo ubundi kumenya umuti icyo gihe iyo umaze kumenya indwara wisunze ibyunyunyu n'insanganyangabo n'amakarisiyumu na za manyeziyumu eh, n'amavitamine icyo gihe urashobora kurondera umuti wisunze icyo arwaye nk'akarorero nk'umuntu arwaye amaso retine eh, iyo yiwe itabona eh, icyo gihe ucu ubona yuko ashobora kuba akena vitamine a muri icyo gihe ushobora wiyumvira yuko eh, igitugu cyiwe kiba gishobora kuba kitayihingura kuko ihinguka mu byo dufungura cyangwa ugasanga imitsi yiwe barazibye retine eh, ntishobore gushika muri retine neza muri icyo gihe rero urumva ko umuntu acamenya umuti aza kurondera kugira ngo ashobore kuvura umuntu hariho ibimenyetso bya mibe nk'umuntu iyo aribwa mu nda cyangwa akama arungurirwa agatura amangati n'ibindi icyo gihe uca wumva ko ari iya mibe rero hariho imiti ya mibe mu ishyamba ibizwi cyangwa iyo twebwe twarondeye twisunze ibyo dusanga mu byunyunyu n'insanganyagabo n'ibindi bishobora kuba bishobora gufasha umubiri w'umuntu murakoze reka tuje ku mirongo ya telefone kuko ariko baratwumviriza dufise francois ku telefone francois uratwumva yego ndabumva mwavuga irindi zina naho muhamagaye muri Oh, nitwa ndomukiza francois nkamara ndi mu burundi eh, mufise ikibazo cyangwa intererano Se- ni utubazo mfise bwa mbere ndamukije umutumire hanyuma jewe utubazo mfise mengo ni ni nka dutatu A- akabazo ka mbere eh, nagira nshimire uwo mutumire ko ariko arasigura ibijyanye n'iyo miti y'ikirundi hama ndamubaze ikintu bariko barakora kuko hariho amashengero amwe amwe usanga ariko arinubira iyo miti yabo agomba kuyigereranya n'ibintu bijyanye n'ubupfumu hama kandi akabazo ka kabiri eh, hari imiti usanga iyo miti y'ikizungu idashobora kuvura nka za fwa nka za igitigu nk'izo ndwara z'inzoka eh, za mibe nagira mbaze ko bo bashobora kuzivura hama aca agira akambwira n'ahantu baba bakorera kandi eh, nkabasaba muce mu- mubinyishura kuko si- sindi impande y'akaradiyo ndiko ndagendagenda mw'ibarabara eh, reka bishure eh, mumwishure onesfo mbere ku kibazo cya kabiri twebwe iyo miti ya fuwa turayifise n'amahepatite ni- n'iyamibe turayifise ikura n'ibibyimba by'amibe mu mubiri w'umuntu hanyuma aho dukorera ni muri yoba impande y'akabare bita ku mukoni haruguru y'umusigiti Eh, telefone zacu ni mirongo irindwi n'icyenda amajana indwi mirongo itandatu na gatandatu eh, amajana icyenda mirongo itanu na rimwe hanyuma eh, icyo turiko turakora ku bw'amashengero eh, nico turiko turigisha eh, na cyane cyane abantu ku- ku bijanye eh, dukoresheje bibiliya yera eh, abashobora gusoma usomye muri esaya mirongo itatu n'umunani umurongo wa mirongo ibiri na rimwe harekana ingene hezekiya yavuwe ikibyimba cyagomba kumwica eh, bakoresheje amabisikoni kandi iyo nkuru barayisanga mu bami igice ca mu bami ba kabiri igice cya mirongo ibiri n'umurongo w'indwi hanyuma umuntu asomye ezekiyeli igice cya mirongo ine n'indwi ku murongo wa cumi na kabiri eh, havuga ngo hakurya no hakuno hazomera eh, ibiti Eh, ibibabi byabyo n'umuti wo kuvura hanyuma ibyamwa nabyo ni ibyo kuribwa Eh, urumva yuko imana yari yaratanze umuti umuntu asomye muri yohana igice cy'icenda ku murongo wa gatandatu n'uw'indwi arabona ingene yesu yavuje i- ibyondo canke ibumba ayivuza impumyi yari yarahumye hanyuma igahumuka ivyo rero bica vyerekana rero yuko eh, umuti kama w'ikirundi eh, ari umuti ushobora kuvura kandi mm, umuntu atabarenze amabwirizwa y'imana Eh, nico gituma rero twebwe ico turiko turakora no kwigisha abantu kugira ngo babitahure kandi nk'aha igitega duherereye baramaze kubitahura amashengero yose araza kwivuza muri iki kigo ariko rero eh, imiti y'ikirundi iri mu buryo bubiri hariho imiti y'abapfumu iyo miti y'abapfumu rero ah, umuntu ugira yimenye barahamura barinda kuyihamura Eh, iyo rero umuntu bamuhaye umuti bamubwira ati kugira ngo uwo muti ukore uzorinda kuja gus- kuvoma amazi yo kuwuteka mu isumo hanyuma uzoza kuwunywera mu mayira abiri Eh, ariko twebwe imiti yacu ni imiti tuba twateguye twisunze ubushakashatsi hanyuma ikaba itunganije umuntu ashika bamuhereza uwo muti akanywa atabindi barinze kumubarira murakoze murakoze dufise kandi emmanuel ku telefone emmanuel watubwira irindi zina naho uhamagaye uri n'ikibazo cyangwa intererano Eh, mpamagaye ndi mu kanyosha irindi zina nkengurutse
mufise akabazo canke icyumviro mfise akabazo eh, mubaze Eh, mbanje kuramutsa umutumire natwe turabaramukije yego nagomba je ndabibarize yuko boba bafise nk'umuti wa infection nce mbaza ko boba bafise nujya nka kujya kuntu ushobora kuba urwaye amenyo mugabo wa- uriye nk'ikintu wariye nk'indimu ukagu uri uciye uja kurya nk'inyama ukaguma ujigiturwa nkabaza nabyo nyene ko bobivura hama benshi bampa inomero nyene kugira umuntu abatelefone ko yumva bakorera mu burundi kugira bazinsubiriremo neza nanje bikenewe nzoze ndabatelefona kugira no radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiroro cyari igice cy'ikiganiro muri isanga cya fidel niyo ngabo umutumirwa yari onesiforo nshimirimana umuyobozi w'ikigo cyitwa inshuti ya bose gikora ubuvuzi gakondo bw'ikirundi hanyuma indi nkuru ni uko muri zimbabwe zishobora kuba zahinduye imirishyo perezida n'umuryango we bafungiye iwabo mu rugo nk'uko ishyaka riri ku butegetsi zanu pf ryabitangaje ku mugaragaro maze rero andi makuru ni mu kanya saa moya n'igice murakarama muryoherwe n'ijwi ry'amerika